correct correct people how are you guys doing good morning afternoon evening to you all according to your time and the time we take to see this video yeah welcome back to texas tv and we are still on the gist about waiting the sub for inside the palace of eh, oni my correct people this matter where we carry come right now You don't wear about tie wrapper power. Oh. because eh, olori miriam she no agree. say mommy a kawo like this, so where she dey that she go drink water drop cup yes olori miriam she no agree at all at all for mommy tedine kawo dis time around because she tok say na mommy tedine will be the cause of everything where she did suffer for palace and right now she don't start with her own wahala say ah queen naomi how you go get everything like this so Why us wey dey for palace we dey drag for one thing but you get everything wey you want na so lori mariam talk am finish o oh. before you know it she don dey plan say she dey go lekki mansion make she go stay there since kabiyesi don finally want to demolish di apartment in di palace yes na you see dis orisequarters wey kabiyesi build for dem that her leg no go enter there rather may she go there for lekki mansion like this. so that's no be only a nnekawo wey go get that lekki mansion That time eh, she is also kabiyesi's wife and will have access to that uh, lekki mansion so we don't already hear say as ah, she done the plan oh, say she dey enter that lekki mansion by fire by force made media way there for that palace one of them don already ear drop wetin olori mariam dey tok and na so the media come carry information leak am for mohammed sedeneka hotel and see wetin dey sup o oh. see the lekki mansion wey kabiyesi gifted you see how olori mariam she wan take am from you she don dey plan she don dey draft plan say she dey enter lekki mansion that uh, quarters is not for her that she will not enter all Olisa quarters. Now, the lucky mansion she won't take away from you. So here say mommy Mami Teknika will tell her, eh? So now this thing where they stop right now for palace. Now so the maid tell her, yes. I say make I give you tips so make you know waiting they stop. Mami Teknika was she did not hesitate immediately to call the security personnel and mount them in that uh, eh, Lekki mansion. Because this Lekki mansion where we they talk about like this so na resting place of Kabiyesi and Queen Naomi. Yes, for those where they follow up our gist every day by day, dem know say this uh, Lekki mansion na where Kabiyesi they come rest. Im gift am Mummy Tedinnekawo as a gift. Yes, and we here say the place in there very lovely. Kabiyesi give them to Mummy Tedinnekawo say make you take make you dey manage make you stay here that I will be coming to visit you and Prince today yes and queen naomi Don't dey say there since so until the oloris get information say kabiyesi gifts mummy tadenikawo apartment in lekki mansion before you know it they don't trace and come yes they trace and come and since then they don't they disturb queen naomi here and there yes wanting to penetrate wanting to come inside and live with mummy tadenikawo in the lekki mansion and mummy tadenikawo said no This is not what I will be seeing. On several occasions, we heard that uh, Olorimi Riashido already have her way inside that Lekki mansion. Come bury something. Yes. Then God said the custodian of Odua Forest don't see and take Kabiyesi say oh something is wrong for the Lekki mansion. You need to send Ifa priest and then to go and bring something that was buried there. That was how Queen Naomi was saved. And after uh, removing those things that already Miriam buried in that snaky mansion, Mommy Teduneka was said, Ah, this is not what I will be seeing. My mother is not here, my sisters are not here, my brother is not here. It better make I enter Akire back or make I stay with them like this so. So that if anything is happening, they will have idea, say something they happened to me. And that is how Mommy Teduneka will lock up everywhere for Lakey Mansion, return back to Akire. And when she returned we hear say at a point she has to return the key of the mansion to Kabiyesi and Kabiyesi refused telling her that it is a gift that I gave you. It is your own. Take it and do not return the gift. That is how Mummy Tedinneka will now have to keep the key of the Lekki mansion. And right now, oh, Olori Mariam, she don't look, look, look, look, finish, say, ah, how I go take the with Queen Naomi now? wey kabiyesi wan launch apartment for am in di palace and wan demolish our own you see how come kabiyesi go launch new apartment for queen naomi close to his chamber and kabiyesi don already bring tractor in the palace to demolish the olori's apartment that it is not going to happen o e better make i enter the lekki mansion where mummy tedini kawo dey than going to the orise quarters that it is going to be a shame for me to return back to the Orisa quarters after all that I have said and done. Now, so Olori Mariam plan and finish, trying to execute it without knowing that uh, already Emedendo already ear drop waiting. she talk, carry the information like that so leak and for then Tedinika can tell and say make you have idea of what is about to happen because the oloris they do not mean well for you at all at all especially miriam miriam don dey drag who go be the head with mummy tedenekawo for so long she don dey drag and with queen naomi here and there and right now she want to take away the gift wey kabiyesi gives mummy tedenekawo saying that kabiyesi na my husband How come Kabiyesi go give to Mummy Tedinnekawo housing Lekki mansion I do not have? That I will share that one with Queen Naomi Yes, whether Mummy Tedinnekawo she like him or not, that Lekki mansion is for all of us. And na so she done dey plan to enter there as Mummy Tedinnekawo don already get information. We heard Queen Naomi. She don already make up, make up, make up say, ah, I go take sit down like this so you Olorumiri and God take what belongs to me. Is it how I am dull? That I am not that dull oh? Yes, I need to act. I need to do something. Not be everything wey Kabiyesi go come out to fight for me. Yes, let me fight for myself. And na so Mummy Tedinika would already inform security personnel tell am say that an intruder wanted to enter her Lekki mansion. They should be aware and mount security guards there so that any intruder wey enter the Lekki mansion should be arrested. And as we hear, the pers security personnel don't already deploy people down to that uh, Lekki mansion to monitor it for some moments. Because Olori Miriam, anything wey concern Queen Naomi like this, so you e know they give am happiness at all at all. anything wey concern Mummy Tedinika e dey pepper Mariam here and there for body. Yes, She don dey drag Mummy Tidenekawo up and down. From day one that Mummy Tidenekawo is the cause of uh, her misfortune in the palace. You see, how come Mummy Tidenekawo go be the cause of uh, Olori Mariam's uh, eh, misfortune? Why Miriam is the person that brought everything happening to her upon herself? Na you dey go babalawo, no be Mummy Tidenekawo. Now una dey bring juju into the palace now una dey fight kabiyesi here and there una no see mummy Sedeneka o but when table start turning around they will start pointing fingers say na queen naomi wey dey do dem because god is fighting for her but right now mummy Sedeneka wey she don talk say no how i go take sit down watch Olori and take away what kabiyesi gifted to me I need to do something. I need to fight. Now, some Mamita Adenikawo don't already report the matter to the proper appropriate uh, security to take action I abeg my correct people on wetin dey suffer inside the palace of oni make una chook mouth for dis mata abeg give this video a thumbs up like click on the subscription button click on your notification bell to always get updates about waiting the sub for inside the palace of oni and for my returning subscribers